radiješ Birgi Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kubagezaho aya makuru bamwe mu baturage bo mu ntara ya kibitoke ku mupaka w'uburundi n'u rwanda barashima inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bagiranye mu cyumweru gishize iyo twaba twararyohewe twifuza ko bishobotse ibiganiro bikagenda neza ni uko bavugurura amayira tukongera tukagenderanira abafite inshuti barahebanye tukongera tukaramukanya nk'uko twahora kera njyewe nararyohewe cyane naranezerewe rwose kubera u rwanda n'uburundi bari baratemberanira natwe turunguka cyane nk'ubu batari baratemberanira twarahombye rwose abo ni bamwe muri abo baturage bo mu ntara ya kibitoki bifuza ko umubano hagati y'u rwanda n'uburundi wazanzamuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo leta iravuga ko yamenesheje inyeshyamba zirwanya leta y'uburundi naho mu mahanga ya kure intambara yongeye kurota hagati ya armenia na azerbaijan aya makuru n'ayandi ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino amakuru avugwa hirya no hino ku isi turahera muri tanzania aho perezida john pombe magufuli avuga ko yizeye ko imigambi ikomeye y'iterambere yatunganyije mu gihugu izatuma abaturage bamutora fidel niyongabo perezida magufuli yaragiye mu bice bitandukanye by'igihugu mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu azoba ku munsi wa gatatu yarashimagije imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari leta yakoresheje ku rugomero rushasha rw'umuyagankuba ku nzira ya gari ya moshi hamwe no gusubira kunagura igisata c'indege zitwara abantu mu gihugu yabwiye abari mu ikoraniro ryiwe mu buraruko bw'igihugu mu ndwi iheze ko ubuyobozi bwiza butegerezwa gushiraho imigambi iteguye neza yatanze ibiharuro vyerekana ukugena amafaranga yinjiye mu kigega ca leta yiyongeye hafi inshuro zibiri avuga ko ivyo vyafashije mu kubaka inzira ya gari ya moshi n'urugomero rw'umuyagankuba amatora yo ku munsi wa gatatu azohitamwo kandi abazoba bagize inama nshingamateka nshasha imigambi yiwe yatumye akundwa n'abanyagihugu batari bake yamara abari mu itangazamakuru ryigenga n'abanyapolitiki batavuga rumwe nawe bavuga ko batera baturubikwa bikomeye leta yiwe irahakana ivyo vyagirizo abatavuga rumwe na leta bavuga ko leta itorohereje indorerezi z'amatora zabo ibihumbi n'ibihumbi zishaka kubona ko amatora abaye atatunenge zito kabwe ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta act wazalendo avuga ko izo ndorerezi zitarekuriwe gukurikirana uko amatora azoba ariko aragenda hazoba ubusuma yagabishije ko ivyo bishobora gutuma haba uruhagarara amenyesha ko atankeka amatora agenze neza abatavuga rumwe na leta bazoyatsinda urakoze fidel niyongabo urakomeza tubwira ibiteganijwe ko ibiganiro hagati ya etiyopiya misiri na sudani ku kibazo cyo kutumvikana ku mikoreshereze y'amazi y'uruzi rwa nile bikomeza ejo kuwa kabiri n'amezi agera kuri abiri nyuma y'uko misiri ivuye muri ivyo biganiro amatati hagati y'ivyo bihugu bitatu ku bijanye no kuzuza amazi mu rugomero rukomeye rw'umuyaga nkuba rwa etiyopiya ku ruzi nile ntaratorerwa inyishu urwo rugomero rwatanguye kuzuzwamwo amazi mu kwezi kw'indwi perezida wa afurika y'epfo sirili ramaposa ayoboye umuryango w'ubumwe bwa afurika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu amenyesha ko gusubira kubandanya ibiganiro ku rugomero ku ruzi nil vyerekana ko etiyopiya misiri na sudani vyishimiye ibiganiro biyobowe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika gusubira kubandanya ibiganiro bibaye iminsi ibiri nyuma y'uko etiyopiya itumye ko ambasaderi wa amerika muri ico gihugu ku bijanye n'ivyivuga ko ari ugukokeza ingwano hagati yayo na misiri kwerekanywe na perezida wa amerika donald trump ku vyerekera urugomero ku ruzi nil perezida trump yasavye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko ivyo bihugu vyombi vyumvikana ku vyerekeye amatata ari hagati yavyo yamara yavuze ko urugomero ku ruzi nili ruteye ibibazo bikomeye cane misiri ko ico gihugu gishobora gufata ingingo yo kurusambura perezida trump yagirije kandi etiyopiya ko yarenze ku masezerano yahagarikiwe na amerika mu ntumbero yo gutorera iyica amatati ku ruzi nili yatangaje ko yategerejwe kugabanya imfashanyo igihugu ciwe caha etiyopiya Fidel mbere yo kugenda tubwire iby'intambara yongeye kurota hagati ya Armenia na Azerbaijan nyuma y'agahenge ku mpande zombi kari karahagarikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika ivyo bihugu vyombi vyagirizanije uno musi kwa mbere ko vyarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano aherutse guhagarikirwa na Amerika mu ntara ya Nagorno Karabakh ivyo vyatumye impungenge ku vyerekeye guhagarika ingwano muri iyo ntara mu ijambo yashikirije kuri televiziyo perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev yatangaje ko ashaka gutorera inyishu intambara muri ako karere hakoreshejwe uburyo bw'igisivire n'ubwa gisirikare yasubiye gusaba ko abo mu bwoko bw'abahameniya bava mu ntara ya nagorno karabakh kugira ingwano ihagarare perezida wa armenia nicole pashinyan yashyize ubutumwa imbere yaho ku rubuga facebook avuga ko igihugu ciwe kibandanya kubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano ingwano yasubiye kwaduka mu ntara ya nagorno karabakh ku itariki mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kw'icenda abantu amajana n'amajana barishwe ibihugu bikomeye vyo kw'isi ntibishaka ko ingwano yo mu ntara ya nagorno karabakh itandukira akarere agahengwe ka nyuma kumvikanywe ko ku munsi w'imana urangiye mu biganiro abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba armenia na azerbaijan bagiranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pompeo
iyi mukomeje kumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mwajyayo mugakurikira aya makuru amakuru yo mu karere tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ubuyobozi bwa gisirikare bwo mu ntara ya kivu y'epfo bwatangaje ko bwirukanye inyeshyamba za fnl zirwanya ubutegetsi buriho mu burundi zari zisanzwe zifite ibirindiro muri teritwari ya mwenga FNL ntacyo iratangaza ku byo leta ya Kongo yavuze ariko izindi nyeshyamba za Red Tabara nazo zirwanya ubutegetsi buriho mu Burundi zo ziravuga ko zahisemo kuva mu birindiro byazo zitarwanye kuko zitarwanya leta ya Kongo iyi nkuru turayibaza umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi mirongo itanu igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyari kimaze gitangije urugamba rwo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'abakongomani n'iz'abanyamahanga zikorera muri teritwari ya mwenga mu ishyamba ry'itombwe no muri fizi ndetse no mu misozi miremire ya bubira umuvugizi wa gisirikare muri aka karere kapiteni dodone kasereka avuga yuko kuva igisirikare cya fardc gitangiye kurwanya izo nyeshyamba tariki ya kane y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri cyishe abagwanyi mirongo ibiri na barindwi nacyo gitakaza abasirikare batatu ndetse gikomerekesha abandi bane mu itangazo igisirikare kigali cya fardese cyaraye gisohoye ijwi rya amerika rifitiye kopi kivuga yuko muri urwo rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga ya fnl redi tabara na cnrd ndetse n'iy'abakongomani ya gisirikare cya kongo kigaruriye bimwe mu birindiro iyo mitwe yari isanzwe ikoreramo nkakivuza mpegeri no mu ifinda ho muri gurupoma ya kigoma ahari hasanzwe hakorera redi tabara muri iri tangazo kandi igisirikare cya kongo cyemeza yuko kigarura ibirindiro bya FNL byari na maramara na bombi na nanjala ho muri segiteri y'itongo muri grupoma y'abasimukingi premi ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukomeza kwemeza ko bwirukanye n'inyeshyamba z'abanyarwanda za CNLD na Mayimayi Kijangara mu kibaya cya Rusizi ahitwa Kahungwe Kanga na Rugezi twagerageje kuvugisha umuyobozi wa FNL General Louise Nzabampima bivugwa yuko yahunze yerekeza mu ishamba rya Nyaburunda n'Akashongo ariko telefone y'ingendanwa ntiyakunda ariko tuvugishije bamwe mu bagwanyi ba Red Tabara bemeza yuko igisirikare cya FARDC cyageze mu birindiro byabo byari kivuza mpegeri Red Tabara ihunga batagwanya kuko ari nta gahunda bafite yo kurwana n'igisirikare cya Kongo igisirikare cya Kongo gitangaje yuko kigaruriye ibyo birindiro mu gihe mu misozi miremire ya Minembwe kuva ejo ku cyumweru ahitwa bigaragara na byarere na rugezi hari intambara hagati ya mayimayi ibilozo bishambuke na twigwaneho vedaste ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo urakoze vedaste reka tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tuze ku mupaka w'u rwanda n'uburundi aho bamwe mu baturage bo mu ntara ya cibitoke bashima inama abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u rwanda n'uburundi bagiranye mu cyumweru gishize barasaba ko inama nk'izo zakomeza kugira ngo umubano hagati y'ibyo bihugu wongere kumera nk'uko wari umeze mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aba ni bamwe muri abo baturage iyo twumvise imishyikirano yabaye dutangura kumva akanyamuneza twizeye ko imipaka igomba kugururwa hanyuma tukongera tukagirana imigenderanire nk'iyo twahorana kuva na mbere na cyane cyane nka twebwe twegereye ngaha ku mupaka tugira ingorane cyane kumva hari aho umunyarwanda yaba ahagaze hakurya y'uruzi ntavugane n'umurundi tushobora twumenya amacakubiri atagira ahagarukira rero tukaba twararyohewe twifuza ko bishobotse ibiganiro bikagenda neza ni uko buvugurura amayira tukongera tukagenderanira abafite inshuti barahebanye tukongera tukaramukanya nk'uko twahora kubikora kera tuba byaranjoye cyane kubera nk'ubu turi mu bukene budasanzwe twari mu tuntu tukaba ariyo tudushorera kuzana amafaranga y'agaciro ni uko abambuka kujya kuramukanya abagenderanira na cyane cyane nk'abatera ibyamwa mu rwanda hariho akarusho gusumba ino mu bundi ku bintu by'ibyamwa mandereni indimu n'ibindi ni uko tujya turyohera cyane rwose dusubiye kuganira imigenderanire tukaza turatemberana nk'uko byahora pemu je nararyohewe cyane naranezerewe rwose kubera u rwanda n'uburundi bariko baratemberanira natwe turunguka cyane nk'ubu batariko baratemberanira twarahombye rwose reka reka ahubwo ntituzobona kiraciyemo ngo bisubire bigende neza bigenze neza ahubwo tuzoshima n'imana turiko saba abo bategetsi babiri ni uko baja hamwe bakumvikana bigasubira bikagenda neza nk'uko byahora ubwa mbere ubu imigenderanire ntabwo imeze neza kubera nyene u rwanda n'uburundi turako turacu- turagihurizako tukaba dushaka rero ngo bagihurizeko bisubire nka mbere rero ukuntu nabyumvise byaranezereje cyane maze kumva umwambasaderi w'u rwanda n'uw'u burundi bicayemo bakaganira byaranezereje cyane ahubwo tugasaba nyine ko boyaga bahuza bikamera nka mbere tukagira imigenderanire ubwa mbere twaragenda mu rwanda hakagera saa moya turiyo nta kibazo mu nyarwanda hakagera saa moya no mu wundi nta ngorane ahubwo bisubiye kuba nka mbere twembere twabyishimira cyane cyane hano ku mupaka iwacu imigenderanire ikongera kuba nka mbere twabyishimira cyane rwose ngaha ku mupaka icyo duhombana twaba tudandaza cyane tukarangura tukaja mu rwanda bigasohoka neza ariko ubu urabona aho bugariye urwango rukaza ntabwo byasubiye gukunda ubu turakenye cyane rwose bimwe bitavugwa kuko uburyo dufise byose biduhereramo nta n'amahera turonka twosaba nkatwe bakatwugurura nkatwe abadandaza tukaza tuhiga nyene ukuntu natwe twoba nk'uko byahora nka mbere twe byatunezereye kubera ubwa mbere uburundi n'u rwanda bicumvikana twarapakira abakiriya kuva mu rugombo tukagera mu bugarama twaragira inyungu ndiniya cyane ariko ubu siko biri ubu byaramaze kumera nabi hamwe byomera nka kera twabishimira imana cyane kandi dukengurutse nk'abantu b'imvuka ntaronga mu cyiciro dusanzwe dukorera nga tubonezerwa rwose akarusho karimwe kenshi kandi kaniniya rwose ngo imigenderanire iba imeze neza y'ibi bihugu duhana imbibi kuri twebwe dusanzwe twakumva nk'akarusho karimwe reka n'abandi baba baba kure akarusho karahaba kaniniya mbo mu gihe dusaba imigenderanire myiza nka jewe nsanzwe n'umumotari n'umunyonzi araza akampa akazi nkamuka mu rugo nkakabandanya kera ubwa mbere twaraza nka tukagenda kuri karangamuntu ataha ibintu bya resepa sihi n'iki ariko karangamuntu werekanye tukagenda mu gihugu kibanyi cy'u rwanda ukavura nayo mukire kandi ugenda direkite mu rugombo cyangwa ukamuka mu mu rugombo ugenda mu rwanda ariko ubu siko bikiri urabona ko ibintu byamaze kuba nabi umva agahombo ni kaniniya rwose ni ukuri abatetsi babiri mwabigire vuba vuba nyamba byoshoboka twoshima imana
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu mateka habayeho twayiteguriwe na mugenzi wacu denise nshimiyimana
ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'umunani richard goldstone umuzungu uzwi cyane mu mirimo ijyanye n'ubutabera yavukiye ahitwa boxburg mu ntara ya gauteng muri afurika y'epfo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'ibiri goldstone nibwo yarangije amashuri muri kaminuza ya vit Vatersrand nyuma y'imyaka mike agirwa umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu ntara ya Transvaal ubutegetsi bushingiye ku ivanguramoko butangiye gukendera Goldstone yayoboye akanama kakoraga iperereza ku mvururu zabaye hagati ya Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe kugeza ku matora rusange yo muri mirongo cyenda n'ine nyuma yaho yagizwe umucamanza mu rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga kandi asabwa gutegura umushinga w'itegeko itegeko nshinga rishya rya afurika y'epfo ryemejwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itandatu kuva muri kanama mirongo cyenda n'ine kugeza muri nzeri mirongo cyenda n'itandatu niwe wabaye umugenzacyaha wa mbere w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho yugosilaviya n'u rwanda mu mwaka wa bibiri n'icyenda yasabwe kuyobora intumwa zoherejwe muri israel gukora iperereza ku bikorwa bikinya uburenganzira bwa kiremwamuntu kuva israel yakwigarurira intara ya gaza abatashakaga ko akora uwo murimo bamushyize mu majwi bavuga ko bitamworohera gukora adashyize mu majwi israel kandi ko icyegeranyo cyamwitiriwe cyakoresheje ahanini ibiganiro n'abayoboke b'ishyaka hamas richard goldstone azwi cyane mu rwego mpuzamahanga kubera uruhare akomeje kugira mu guteza imbere uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi yose
mu cyumweru gishize twabagejejeho igice cya mbere cy'ikiganiro mugenzi wacu frederic nkundikije yagiranye na pierre buyoya wahoze ari perezida w'uburundi avuga uko yakiriye icyemezo cy'urukiko rwo muri icyo gihugu rwamukatiye igifungo cya burundu we n'abandi cumi na barindwi rumaze kubahamya kugira uruhare mu iyicwa rya melchior ndadaye wahoze ayobora icyo gihugu reka twumve igice cya kabiri cy'icyo kiganiro perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye Burundi murakoze cyane rwose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari urubanza mwaciriwe n'abandi bashika nka cumi n'umunani rubasabira umunyororo wo guherayo eka hamwe n'ihadabu zikomeye mbega urwo rubanza mwabwakiriye gute bwa mbere ibyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza bwa mbere tugira icyo tubivuze ko ubu rero urwo rubanza rwaciwe ijambo ntibyari rindi ni urubanza ku bwacu ruteye ku biri n'amategeko y'igihugu ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga urwo rubanza urabye igihe ibigwerekeye rumaze ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu gifaransa prescription itegeko rihana ibyaha byo mirongo umunani na rimwe ryariho igihe perezida ndadaye yagandagurwa ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka mirongo ibiri iheze ubu rero tumaze imyaka mirongo ibiri n'indwi icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye ku biri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu mirongo icyenda na gatandatu guhugurwa rero mu buryo buteye ku biri n'amategeko murabye ko urwo rubanza ruteye ku biri n'amategeko muri ko muvuga ko sentare ntahinyuzwa y'i burundi itazi amategeko mvuze ko sentare itazi amategeko mugabo sentare yakiriye urubanza biciye mu nzira ariko biri n'amategeko kumbure kubera ko iyo sentare yabisabwe n'inzego za politiki nagira rero ndakubwire icya kabiri cyerekana ko urubanza ruteye ku biri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese wo kwitura mu butungane twebwe abari muri urwo rubanza ntitwigeze turonka uburenganzira bwo kuronka abaduserukira yewe ubwanjye naratoye abaduserukira abashingwamanza avoka b'abanyamahanga ntibigeze baronka viza yo kuja mu burundi ikindi rero nareko ndavuga untunge ngure mvuge igituma urwo rubanza ruteye ku biri n'amategeko urwo rubanza ruteye ku biri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu burundi kuronka viza abashingwamanza b'abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turi ku turagirizwa urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi nokongera ni uko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo eh, baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu ndadaye nta kintu na kimwe kiboneka kigeze kerekanwa ikindi na- nari nibagiye ni uko urwo rubanza ruteye ku biri n'amasezerano y'i arusha kuko mu masezerano y'i arusha twari twavuze neza ingene imanza mwene izo zicibwa ko izo dosiye mwene izo zica muri ya komisiyo verite rekonciliation kujya mu butungane nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki si urubanza rujyanye n'ubutungane azi neza abantu barimwo ni urubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe eh, uwo mukuru w'igihugu ndadaye eh, yaganagurwa ko ni urubanza rwaciriwe n'uvuga intwaro ya iprona kuko urabye mbere n'abo bakiriwe imanza harimo abashingantahe batanu bose batwaye uwo mugambwe niho rero twebwe tuba tutinye urubanza rwa politiki ibirimo rero twebwe eh, turavyiyamirije muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe murafite umugambi wo kunguruza tuzokunguruza nk'uko twabivuze mu rwandiko twasohoye mu masentare y'uburundi no mu masentare y'amakungu ko turazi neza jewe ndazi neza ko ata sentare n'imwe ikora mu mategeko izoshobora kwerekana ko jewe nishe ndadaye ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe ndadaye aha mvuze ku giti canje ubu rero ibyabaye badukurikirana cyane cyane jewe bankurikirana condi ko nabaye kubyo nakoze bankurikirana kuko nakoze ibyaha na byaha nakoze abasirikare bato bato bigeze gufungwa barigeze gusura bavuga ko ah, abategetsi bari ku butegetsi murimwo bagize uruhara muri ubwo bwicanyi abo basirikare bariko barabisha rero jewe uko ndabizi nta musirikare muto muto uwo ari we wese yigiza yemeza imbere ya sentare ko jewe wiyoya nishe ndagaye nta n'umwe uko ndabizi Eh, mwavuze kandi ko eh, urwo rubanza ruciye ku- ruteye kubiri eh, n'amasezerano y'iyarusha ariko mu masezerano y'iyarusha naho nyene baravuga ko i- kudahana ari bimwe mu bintu byatumye uburundi hama haba ubwicanyi ikibazo cyo guhana rero akaba ari ikintu nk'abarundi benshi bahurira ko ivyo nivyo biba biteye kubiri n'ivyo mwavuze ibyo eh, nibyo bira- birimo muri ayo masezerano mugabo barongera bakavuga neza kandi sinibaza ko nihenze eh, ubishaka ni ukwe- ni ukurangira ingingo zibivuga eh, yuko oh, i- ingene izo manza n'urwo rwanda daye rurimo ingene zizogenda ibintu eh, byanditse bi- biboneka neza navuze ko atana hamwe higeze hashigikirwa ukudahana kandi na jewe sinshigikiye ukudahana nta n'umwe ashigikiye ukudahana ariko muri ayo masezerano baravuze neza izo manza mwe n'izo nugo rwo rwanda daye rurimo ingene zizocibwa ibintu rero irahabona ibyo bita kurengwa ko ariko ari byo byasezeranywe M- mwavuze ko eh, muri urwo rubanza byibonekeza ko abantu bahigwa cyane rwose ari abantu bari mu mugambwe ipfuna ibyo ntibyo baba bi- biva ku kuntu uyu mugambwe ari wo wateka imbere y'amatora mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yepfo mugabo kubera ko ari wo wategeka wategeka ibica bisigura ko abantu bakurikiranwa atacemezwa ko bategeza gukurikirana Eh, perezida ah, Pierre Buyoya mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'afurika mu gihugu ca mali no muri sahel murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye kuri radiyo ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti muduteze amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya n'aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi na bagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho yarahagarariwe na frederic nkundikije yegeranijwe na fatu alimasi karara ndi jeffrey mutagoma turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifite abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorohereza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo
kurizisha abarundi babonye jamais jamais Fabrice